Hallelujah. Amen. My people, seven o'clock, eh? Nine o'clock, Don't sharp o. Una good evening. Good evening, my dear people. Now, good evening, my brethren, brothers and sisters. Una good evening. Good evening, good evening, good evening. Good evening to the glory of God. Nine o'clock don't sharp again. Oh, now good evening. Today we want to talk about tax. How did they take dey tax us for Germany? very important if you know say you wan work for germany good evening my dear good evening god bless you ah emmanuel god bless you my dear brother you are welcome hallelujah how dem dey take dey calculate tax for germany and which kind tax dey and which kind classes of um, tax na e dey na we wan dey talk this evening and i hold my own example for here to take show una how they look like how they be how e supposed to be eh una good evening see my own for here tax papers tax slip good evening sister loretta good evening i can't be able to find out your question god bless you una good evening una good evening Good evening, Ma Jang. Good evening. Hallelujah. How everybody do? We thank God for God's goodness today. Uh, my people say, now body wey rest well. Now in the feet, jump up and down. Una good evening. We don't complete five for here. Our Bible say where two or three are gathered in his name, in the present. If two, three people gather, him dey present so make we pray as we dey normally dey do take start our program This program i dey always talk am say na for na for mama na for papa na for children and anybody wey be say e dey for this country wey be say e like to know one or two things wey be say e dey important hallelujah una good evening my dear sister mihana isida good evening my brother elliot good evening make we pray as we dey normally they do father in the mighty name of jesus king of glory we just want to thank you we glorify your holy name you are the king of kings the lord of lords the mighty man in battle there is no one like you jehovah we give you all the glory and all the honor this day in the mighty name of jesus thank you for keeping us for another one week Lord Almighty, King of glory, all of you, none of me. I give you all the glory that all my brothers and sisters are well on this platform. Thank you for their lives. Thank you for their children. Thank you for their friends and loved ones. Thank you for their partners in the mighty name of Jesus. King of glory, I have no power of my own. You are the God that giveth all. Lord Almighty, all of you and none of me in the mighty name of Jesus. Anything that is of me, O oh Lord, that is carnal in me, Father, I say let it re be removed right now in the mighty name of Jesus. Empty myself before you speak through me, O oh Lord, in the mighty name of Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Good evening, good evening, good evening. God bless you. Good evening. una welcome una welcome una welcome today joy jonathan good evening god bless you today we wan dey talk about tax the different different types of tax wey dem dey see for this our land and also uh, the question wey sister loretta ask me i go as far as to ask how e dey be now because before before uh, na another way na dem dey do am god bless una as una dey take dey come online Now i know say for this germany wey e be say we dey they not they take their tax play and if you dey house you not go understand am Now only when you dey work now you dey understand how they dey take dey take their tax which kind tax they and which kind eh, class of eh, tax na e so today i want to talk the different different ones so that everybody go know in case in case you get you and your partner dey una walk. What you una supposed to do how una supposed to take go about am all those things Now i wan talk this evening now as for the question where sister ask me i go answer them. in the middle of this program because i want maybe say people don't really come together before i go answer them for everybody hallelujah amen solomon igene you are welcome Favor ojo you are welcome Oh, ah my sister also god bless you you are welcome um, the question be say who they pay tax who dey pay tax person wey dey work na im dey pay tax person wey get im own private business na im dey pay tax those wey no dey work dem no dey pay tax That tax na different different na e dey take dey come e be say when you get your money when you don't get your job when you don't go look for work you don't get work as you don't get that work you know say tax go come in one good thing about this tax system be say immediately you burn your pikin they go send you eh, the people who they call finance amt That is a eh, eh, ministry of finance They go send you uh, is that they call am Eh, ta, uh, the, um, finance paper for your pikin baby where you newly born all of una wey newly born I know say una get such paper so that paper the the tax number of your pikin where you newly born for belle wey never start to do anything not even know what they they talk That paper they go don't send out to you so you go keep them. you go go keep that paper for inside file you go open file for the pikin you go keep the paper inside That paper they very important because now that number where they wey dey dat eh, eh, eh, tax paper now the picking go they tell they do tax they go now you go they tell they do tax they go so you need to keep that paper very well once you born baby dem dey send am to you so if you don't be you there you come this germany you come as a single person wey no get husband wey no get anybody only you kporo na e dey dem go carry stoya class one that is tax number one na dem go carry give you be say you no get anybody wey you dey take care of na only you so that only you mean say dem go dey collect big money for your hand if you earn like make we use today make we use for example that they call am stoya identification number exactly paper where they tax where they dey take know you na be that. Now good evening everybody good evening my dear brothers and sisters Now good evening omo joy good evening josephine oyenko oh, eh, my darling good evening every one of now joseph good evening best purity good evening you go They help me for year. all of now go help those way no make they help now that class one the task that they dey collect for inside it e dey big why e dey big be say na only you day, you not get the fee. say you not get much responsibility so they go take enough out of your money enough out of your money and if you look and say i tell on just now say i bring my own my own tax paper i bring up my salary slip Now for your salary slip now you go know wetin that they do to your money where you dey earn e dey get wetin that they call brutal, brutal be the normal salary where you suppose end. Where they never take tax comot at all They never take anything comot so now that money let's assume say that money now one thousand five wey dem dey pay you as brutal. for example dem dey pay you one thousand five so now that 1005 now you work 1005 now you walk. so as a person wey be say na class one they e use they go remove your tax of which normal tax they go remove out for your money of which that normal tax it e gets how many percentage where e be where they go take remove for your salary i think na 3.5 or so They go remove am for your salary When they remove that tax for your salary now there you they hear say that they remove a eh, eh, rente vestitionary that is money where you go They keep in case you can't tire you can't retire That money they go begin dey pay you back small small every month Now inside that this same pay slip na you go for see say that they remove uh, uh, sickness money that is uh, your cranking insurance that is your health insurance that they remove her for your money too you go see and say that they remove her. then for inside this same paper now they go show you say Then they remove another kind of money wey they call zol solidarity money Where we dey eh, eh, take dey do solidarity that is where we take dey support those people were there for west They dey support people were there for east east germany before they not get money at all They poor well well so they can't put one law say make them they pay make dem they take for workers money They give them for that side so that the fit can develop that side now as toya class one now talk just now for single person will be say you not get children you not get wife The next one come be Stoya class 2. Stoya class 2 means say you be mama or papa where be say you get children. Single person where get children. Child or children. They go give you Stoya class, that is tax number 2. Stoya class eh 2. They go give you. Now, if they won't give you that Stoya class 2, eh, you go uh, they go consider and say you get one pikin or you get two children or as a, you get children from one to down Now that one I go come make them uh, look you say okay this person if they get children they go give you children bonus they get wetin they call children bonus if not na like story class a one A B. but because of that children bonus that free uh, eh, dem dey call a fry by track free uh, support will be about 200 300 euros They go leave am for 200 euros about they go leave am for you say fry the track that is for the one where be say you take get children you they work to. They go leave that money for you if na 1005 na be your brutal They go remove dat 200 tax the remaining one They go remove dat 200 then they go tax the remaining one so now uh, like i talk just now and inside that 1500 where you earn they go first remove uh, 200 wey be your friday track then 1300 they go come tax am then na there they go remove their loan stoyer Now there they go remove their tax Now there they go remove their health insurance if you dey go church and you tell them say you dey go church roman catholic or evangelist they go take kieshe stoyer exactly They go take kieshe stoyer that kieshe stoyer na e be church uh, tax hallelujah e no go surprise una because not be tight be that oh that one not be tight that one na support where you they support church you agree say at this church you they go so you need to they support the church like uh, like my own cashier story for here he say one euro four cents one euro four cents so you see say e no much but if they gather and gather and gather it e don't become better money for them to dey take maintain their church to dey take do different things where dem they where dem they do jesus christ sef "Self, he pay tax you know say this one a bible work jesus christ sef "Self, he pay tax and when he they come meet and tell and say he need to pay tax he no argue because e know say na dat money na dem dey take dey maintain the things the road the water the all these fine fine things wey oh, na dey all of us dey enjoy for europe so na the tax na dem dey take dey do all these things everywhere for the world na this tax na dem dey take dey do all these things but where we from dey come mm. oh keep quiet for that one but here you dey see wetin dem dey take the tax money dey do so even if you dey pay am ah, e e no dey pay me so much because i dey see wetin dem dey take the money dey dey do so when you don when you don uh, be uh, parent wey be say you get children you be one uh, parent wey be say you get children dem go take that little money for your hand leave that bonus for you the na the the remaining one na go dey we dey call netto netto mean say after they don't remove tax remove insurance remove uh, uh, uh, uh, church own remove your rent remove all the removables so uh, the solidarity money remove all those one the remaining one they will come bring that 200 now come join am come put and say na be your netto they go say na be your netto hallelujah so that netto Now e go be your money where you go see for your account as your salary make i read something for now for the book of matthew 17 verse 25 verse 25 or make make i start for 24 down after jesus and his disciples arrived in capernaum the collectors of the two drachman uh, eh, temple tax came to Peter and asked, Doesn't your teacher pay the temple tax? Uh, yes, he does, he replied. When Peter came into the house, Jesus was the first to speak. What do you think, Simon? He asked. From whom do the kings of the earth collect duty and taxes? From their own children or from others? From others, Peter's and, uh, eh, Peter answered, Then the children are exempt. Jesus said to him, But so that we may not cause offense, go to the lake and throw out your line. Take the first fish you catch, open it or uh, the mouth, and you will find a four drachma, a four drachma coin. Take it and give it to them for my tax and yours. Hallelujah so jesus paid the tax He pay because he know say e day necessary hallelujah so that one na for stoya class two wey i call just now Now for stoya class two. Then you go come see stoya class three. What do you mean stoya class three? stoya class three now for people where be say dem marry Now, for people who be say then marry i want to explain something very important to you may una listen carefully The steuer class of germany make i use germany because na here i dey na here i know The steuer class of germany you go put them together all now eight Now eight points na e be if you be a single person you go take one if you be a single person with children you go take two then if you be married person where be say your wife not the work you go take stoya three. then he remain stoya five. Now e complete and for your family as eight. the person where dey work with stoya one, he gets stoya six. He gets stoya five. He gets stoya 6 wey make an eight also for am if you see the person will get um, stoya two two that person still gets stoya five Where go use also but who gets stoya three e own be say na him be master for the house whether na man or whether na woman na him hold stoya three na him be master for the house whatever money where they receive that money in a small na they dey take comot for inside very small if they dey take star sef e no go pass like hundred euros. or so or e depends on the salary where the person they they receive it depends on the brutal where the person they get because they see that class as family class They see and say now the person where hold that class three he get wife he get children he get responsibilities so they go give her stoya class three Where go take the work amen They will give us stoya class 3 where go take the work Then he remains stoya class 5 if the wife now somebody wey be say he like to do something if he take that stoya class 5 go look for work Now very poor stoya class you will take and go look for work The stoya class 6 na be the worst stoya because that one the government they share the money into two that is if na one thousand you receive dem share na into two tax na five hundred, you go hold hundred. but stoya class five, dem know say na married women wey be say dem dey look after children na dem dey mostly dey use am so i dey always dey advise people say if you take am do eight hours you dey kill yourself That stoya class five, e better say you take stoya class five, go do four hours when you do four hours you go comot there go do the one where they dey call fry betrack that is this 450 euro work if if it e pass 450 euro you go pay tax but if it e be between uh, eh, 1 euro and 450 euro you no go pay tax so if you go do four hours work you get maybe 600 euro or so you go take you go do a uh, eh, eh, free by track joiner you know say you don't. They get almost a thousand euro in a month but if you just use that story class 5 go do 8 hours Now heavy wahala Now it e be for your for person body because the money you no go really see am at the end of the day you feel get am back oh for tax tax refund you feel get am back when your husband go do uh, what they call am tax refund when year end you go bring your own uh, uh, slips him go bring him own una go record everything wey una dey do una go carry am go give uh, uh, tax uh, eh, uh, berata or the person wey dey look after una tax e go help una work am out the remaining money either una go give government back or government go give una back so now that one na for married people another way for married people be say una fit decide say as e be na i get very good job maybe you be nurse your husband na doctor so you go see say doctor money big eh, nurse money big so everybody fit decide say okay oh as e be na i no go use toya five take work as a nurse so make eh, i dey use toya four, husband go dey use toya four. They'll share that eight where they talk today. They go share it into two for husband and wife. Now only husband and wife. Neither they share am for they'll share it into two. Wife take four hundred, uh, take four points. Man take four points. Before you go give your husband to your three, they go call you for their office. You go come sign as una don't marry finish. When I don't give the paper say we don't marry. We be husband and wife. So we need our uh, our tax uh, this thing where we take the work they go give you four they go give your husband four but if you know say you want, maybe say your husband dey e get good work he dey get better money and if he get that stoya three e go get more money you go follow your husband go finance uh, ministry of finance wey dem dey call finance amt you go follow and go there go sign paper for am say Now you say make it take the three you go take five so any money where they earn e go the e big come out for eye for am No, na fit eh, do something Eh -huh. then na be the story for matter -huh. That one good for people where be say they really get very good job The two of dem get very good job okay before i go continue uh, Sister Loretta Igene, he asked me one question. He said, if person, last week, he said, if person won't go back to his country, whether they go give him uh, eh, in, in rent, where don't they pay. That is the money where they pay for in pension, whether they go give him back. Normally, before, before, they, they, they go just calculate and they go give you all the money for hand. They go give you for hand. They said that they do it before. Because I tell you, say, I go go find out. That they do it before, they go calculate all the money they will give you. But nowadays, they know they do so again. What did they do? Be say, wherever you day, wherever you they go, wherever you can't go, they decide to leave. You go let them know. Your, your Amazon go still day. Give them account number. Let them know where your account day, which country you day then they go They pay the money They enter your account every month not be like the one they carry all the money before some people go carry forty thousand that time dutch mark 50 70 it depends on the kind of work wey they do but now they no They do so again Then they give you They go They send a compu for that account wey you give them every month <laughs> hallelujah amen They go come they give dem that money every month so now so na that matter be my dear sister loretta so they they go pay you wherever you dey you know see dia people dey dey for like uh, mallorca spain uh, japan all those places wey dem don old dem go suffer waka comot for house make dem go enjoy their their life dem go dey pay dem the salary for there any country money wey you where you dey dem go dey pay you that money for that dat place di um, the german embassy wey e dey for that country know you say you dey exist if you get anything any questions anything wey e e concern any of your tax and all those things all your uh, pension paper you go go give them for there They go follow you help you address the issue amen so una get to understand say when you dey work for this country your money no go lost because you dey you everywhere wey you dey you go dey leave your address for there your account number dey there everything dey there you go dey get the money take dey live as you want hallelujah eh so sister i hope say i don answer that your question eh if you get stoya class a five see one question for here if you get stoya class a five and you dey do more hours not be say e no good o but only say uh, who do uh, four hours can go do uh, two hours for another place He go get money pass you uh -huh. highest where you feed dey uh, take a uh, stoya five do na six hours if you take and do eight hours the tax wey dey comot you go the fear you go the fear you go you go dey vex sef say i ah, ah, i go go work i can't pay this kind tax you don't understand -huh. and if they won't do the refund dem no go give you much because the salary wey your husband dey earn he hold blow he hold blow for hand so they they dem not they sorry for you when they won't hear that money for eh, class five you dey see am -huh. so god go bless una my dear sisters and brothers make una help me share the video so that people wey e not know go know mm-hmm. then eh the thing wey be say e dey important wey i wan talk for this thing na wetin dem dey call flege vs that is your care insurance e dey for inside this thing inside this money wey dem dey collect for your hand every month oh the thing no go let me e no go let me show na na dey say am oh una dey una dey see am una dey see am I don't know I would do. Okay. Uh, that uh, Flege insurance. That care insurance. Now insurance wey be say if time don dey reach wey be say person body don dey gbogbo small small small small uh, that they use out of that one take dey take care of you for old people's home for all those wey they owe dem first of all take that one start to dey take care of you all those people wey they take care of wey be say they don't go they don't work before at the beginning Now that insurance na dem they take care of you so those wey not work government go they take care of them if you dey work for old people's home if you look very well you go see the difference between the people where they. That place you go get where they will put three four of them for one room You get those where people say there be only two for one room You get people where people say there be one person for one room Now there you they know the difference of this division where e dey for eh, old people's home from this flege care because those people where e say they no want work where people say they just wan dey dem no wan do anything their own that they reach for for one room Now the truth i they tell you go check am those wey dey work for old people's home if una dey here make una answer na so dem dey share am everybody with im cup of jigida dem go go treat others very well first dem go first look all those ones first wey be say dem be private wey be say dem dey pay their cash dem go first take care of those ones first then na so dem dey do am dey come down dey come down those other ones na dem go dey later any other time later dem go take care of them. so na be the thing wey dey inside This make everybody dey work make e be say our old age no go come uh, dey very difficult for us so as i dey talk am just now that flege insurance na be wetin go determine how dem go begin take take care of person when person don old na im make me dey talk say e dey better make e be say we too sef dey get our own private insurance too wey dem dey call uh, private renting because the money where they dey earn nowadays e don't reach anything e don't reach anything make we dey sorry for our men or oh, those men where they work may god bless them, because it's not easy to wake up six o'clock abi five o'clock begin dey run dey go work gbidigbidi gbidigbidi when dem comot for there finish dem go still go another one again go do two hours still comot for there again come dey run dey come house make god bless dem if dem fit put something for table make we dey grateful make we thank dem put because e no easy this body to take work e no easy we need to appreciate dem we need to let dem know say we appreciate wetin dem dey do so if dem dey shortcoming for certain area make we know they take her too tight because you as a woman if you go work come back even that four hours where i just they talk so not to talk of those of us where they do eight hours that four hours where you they do the come so if you take am enter house come make you come look children come cook food come clean house you know the kind work You e know easy so sometimes where person for dey do heavy work e go still dey lack for some area but abeg make we no take am too serious if body rest e go do well hallelujah so this uh, rental insurance also this rental eh, oh wey we dey pay so when you dey pay that rental eh, anytime wey be say some people dey dey come happen say dem go come get problem during the work they will come get problem they never even reach age to take uh, go uh, pension they go come go pension whether they call through renting you go pension early or they pension you early or because of say maybe uh, backbone don they worry the person or wetin wey oyibo people they call vertebrae You don't they worry the person because of hard work or e do another sickness or anything so uh, the person can't go uh, uh, this uh, pension early Now there you go come understand wetin life be because dem go dey pay you but na as you take work put for inside that account na dem go take pay you some people dey will be say like all the people wey dey work for here more na more na talk whether not true or not every year you they get paper from this rental insurance you they get paper from this uh, pension you dey get paper from them every ending of the year I beg anybody where they get that paper they file them because it e dey very important to your renting It e dey very important to your pension because time go come where they go ask you say eh so so and so year Where you born two children you not pay into the account This and that, you go show them the paper where they sent to you that year say as you not pay enter say social arms pay enter for you because you dey look after pikin for house so if you dey work before and you con enter rent eh and you con enter say you born pikin and you no come fit dey go work and maybe your husband no dey work or you be single mother wey be say na only you dey take care of your children social lamp wetin dey call dem job center dem go begin dey pay into your pension account for you so that That hole no go dey there That two years or three years when you go take look after picking, that hole no go dey there They go dey pay that amount when you dey pay before They go dey pay and put for you because you dey look after picking. i hope say una dey understand as e dey go -huh. so you know say because say you dey look after that picking. so for three years you no go pay into the account no they go help you dey pay into the account because you dey look after picking. so uh-huh. then when e come be say you come person come get problem now uh-huh. agency for work god will bless you when e come be say the person come get problem now say he back don't depend pain am o or eh, eh, e don't get problem any kind of sickness they cannot pay you maybe at the if to say you go work that uh, eh, 35 years correct or your age don't reach now now they say 67 as you no come fit reach that time maybe the person na 40 something years or 50 years the thing con happen They go pay you the money Now make me They say keep that paper because as at dat age where you dey they get the amount where they go write for that paper say this money now im supposed to they pay you oh. if you reach di 67 years we go dey pay you 1100 for example Eh, but if you no reach we go dey if na so so and so age you reach we go dey pay you as at today dem go tell you say as at today we go dey pay you eh, four hundred euro for example dem go tell you say eh, as at today wey dem dey send you dis paper if anything happen na four hundred euro you go dey get for renting which means e no go reach you take leave so you go go meet job center now to dey add the remaining one to your money that is why dem they tell us now say say the money where people they pay put for eh, pension account e no dey reach anything again because many people refuse to the work so a time will come wey e be say the money wey e be say that they pay into that account no go reach that they dey pay everybody. but one thing where i wan ask my people be say e no fair e no fair oh, e no fair because the people where they pay tax now that they walk their body faint make dem forfeit, pay tax and paying that tax that they take am dem dey take am dey help help those where be say dem not the go work but i don't understand why able bodied men and women go refuse say they don't want work They go say they don't want work because government they give them money but i just wan remind them we style now say where did they put If e they finish where did they take If e they finish so if you take the you you you dey collect you dey collect you dey collect you know they put If e they finish for there so if everybody put hand together they put for that account e go reach everybody hand later in life e go reach everybody hand even if they come comot for the country they go another place you go still dey get your money take dey do everything where you wan do sometimes i they see am like like saying na cheating oh eh say you go just sit down you go say okay oh eh yeah, after all dem go pay you the if dem dey pay somebody wey dey work one thousand they can never pay you one thousand never as far as you never work before you can never get that kind of money i no even wan know how much dem go dey pay the person because na the least of the least na dem go pay you the list of the ladder just like as they dey pay the social people the list of the ladder right now Now, so they're go dey pay you the list of the ladder of the renting so for all days, you can get ready to go dey pick bottle for inside the what dem they call the thing inside the uh, uh, uh, dustbin inside mule all because you no wan use your early body to work use your early body to work so that your old age body go rest for you hallelujah amen now there are a lot of people who go say i no wan work oh i know no fit work ah for work for this country many of the way they tell una dat thing all of the don they work all of dem don't get up They go find work That they work style style you no go know support your husband support your your partner nobody say go do eight hours look for two hours you too sef they buy your own lipstick and do your own cloth without say you no disturb the man say eh eh things not there for us. o things not there for children o things not there for this one things not there for that one you too sef work more money only that two hours sef is something praise god now i just want make una understand say all this money where they take take comot for our money if you they do normal job is is different if you dey do uh, care job the money where they pay also different because na two insurance now you go get you will get from the one wey be say e be for care people you will get eh, the normal one where they pay from salary you go get am so when you want when you enter eh, pension you go dey get money from two places now you go to take the get rented Now you go take dey get pension you go get from the one where be say you save privately and your company they uh, your company they add joiner, and you go get the one where government go they pay you so you gain from two side so if i dey advise say if you they do normal job even if na cleaning job a job is a job even if na cleaning job you they do try as much as possible even if na 20 euro they go keep for wetin that they call rista rente so that your old days not go suffer you if you don't keep and keep am e reach 10 years you feel say i wan this money to enjoy my life you go take her. god no let bad thing happen we no go be the last we no go be the last bible say we will be the head and not the tail hallelujah so na i say make i call follow una uh, talk am today make i call tell una about am because na my own uh, this thing operation wetin dem call operation pay slip now dey take dey do the example so today so the money wey dem dey take e no dey e no dey too much like that because when you dey pay your your uh, health insurance you dey pay your rent uh, pension insurance you dey pay your uh, solidarity money you dey pay all these things at the end of the day you dey pay your flege money that is your care money you dey pay all these things at the end of the day you still get good sum of money and if you do your yearly uh, tax you go get your money back some of your money back anyway When I still know say if your job far and you dey drive they go that your job every time you get kilometer money where they pay you every kilometer na 30 cent 30 cent so if you're from cologne for example they go duisburg go they walk. you know how many kilometer and every kilometer na 30 cent you add and join the money where they go pay you at the end of the the year if you calculate am in a year you don't know how much that one be They remove some they give you the remaining one you go still happy now say make i come explain dis uh, stoya class because they see some of our women they go just take a uh, stoya five they do eight hours no no no no no no be so you go you just do four to six hours when you just do four to six hours you go do 400 euro 450 uh, euro extra two hours job then your money go go heavy come small but if you just take all your body do eight hours e no easy Oh, for story five e no easy now so make i come tell una the small secret way they way they dear my dear sisters if any other question dey make una ask me i go check if i finish now i go check through a question they wey i no answer i go put all together next time i go answer am so from class one now eight stoya Now they dey see for here eight eight points that eight points is divided like stoya one stoya two stoya one na for single people stoya two na for single person with children stoya three and uh, four and four stoya three and five stoya four and four na for married people wey they married whether they get children or not is not important but the day the day married so now they get that that big circle so stoya 3 and 5 stoya 4 and 4 Now then get am Then stoya 6 Now the extra stoya class wey e be say if you use stoya 6 work if you dey earn 1000 they go share into two They'll give you 5 550 They'll give you 4 They'll take They'll take 450 so that will not be stoya wey person they would they talk come at all That will not be stoya class Where the person they talk uh -huh then after that one after that uh, stoya wey dey i call am just now stoya uh, three and four uh, three and five stoya four and four uh -huh. then this stoya six go con con. that one not just good at all not good for you. so make will not just talk about that one because that one me i no the advice person to even take am even take and go work You better make you they do four hundred and fifty work than say you go do that one praise god so any money whether they remove for your salary you go to get them back you get them back later you go get the money back so once year ends, make sure say you go do your tax clearance so that at the end of the year anything wey remain wey be say too much or this thing they will bring am come give you you say which kind people of, of people take psoriasis psoriasis e dey for everybody psoriasis there for everybody anybody where won't work with psoriasis uh, eh, e, e, e, even even if na psoria one you get your next uh, Eh, store your way make am your stoya dey be two store your six if you be single person you get store your one and store your six if you be uh, eh, wey dem call am uh, uh, single person with two children uh, single person with children you get store your six if you be married couple when I still get store your six if you want use uh, but nobody dey quick use that store. then if you be uh, Eh, married couple wey be say one dey use eh, five one dey use three eh, the woman fit decide say okay make him still use this six journal but e just wan kill himself because story six not be better not be better story na the truth i dey talk i no dey hide my mouth for that one eh you know go work finish maybe say another person go just follow you share the money equal e no make sense so na it be that one then the tax dem wey you dey pay you go pay normal tax church tax you go pay uh, health tax you go pay pension tax you go pay your own that is if you get a private uh, this way government when you your company if you get uh, eh, uh, restart renting your company go dey help you dey pay some percentage you go dey pay the other percentage yeah so na e be that one then you go dey pay solidarity uh, uh, tax also so that solidarity tax dem don dey argue and say they won't stop because becos eh, east berlin they they don't dey better. Their road don't dey good everything they dey okay so may they leave our money for us make we add am join our own They don't dey better for that side so now e be the thing. so i believe say i don't scratch and reach as we supposed to take a eh, scratch and today and eh, sister again, i don't answer you say eh that money you go get am but anywhere where you dey now you go forget am Now before that they just they gather and give person say take carry go but now they no they do so again so my dear sisters so i talk and reach this evening o oh. may god bless you una make una help me share this video Now not say na me and una they do am make una share am so that other people wey not know they go know so that they go get up go walk, try to go do something Uh, solidarity, my dear sister uh, Eve. The solidarity fund, uh, you know the much. I think na 0, 0, 0.3 or 0, 0.4. I don't know. Something like that. You know, really much where did they where did they take. It's e not really that much Where dem dey take you understand the real thing wey dem dey really take better money na for tax na e dem dey remove money you go see am say dem remove money na for tax mm. hallelujah na for tax na e dem dey really dey dey remove money so na my own i dey take dey look am o oh, because me i dey work for hospital so uh, my own feel different from another person wey be say e dey do another job wey no be government work so but na the same tax uh, the same uh, tax percentage now that they take for everybody hand the same pension uh, percentage now that they take for everybody hand so dem no dey separate am god go bless all of una my dear sisters as all of una they happy for me so na so me too sef i dey very proud of each and every one of una because i know say as una they hear all this one e go dey dey una body make una dey go out go find something to do in every way god go help us not be by our power alone uh-huh. so make we try as women make we dey do something because the men themselves sef dem dey try so make we dey look am from that angle when e be say if man don't tire leave am make e sleep another day e go be another good day may god bless all of una may god keep una for me o oh. till another next uh, thursday o oh, wey we go come back with uh, another topic for our no waste series I see say this one to self now no waste for another way. Uh-huh. So till next Thursday, may God bless una, may God bless una children. May God bless everything we una go put in our hand. Those of them way there for this line, we never ready to walk. The day we una get up, say una they go find something we una go do. God go open gidigba door for una way be say una go surprise. Say ah all these years we are testing down for her that I really waste time. Una go see say the thing where they, they call Germany na that time e go open wide for una make una see may god keep una may god keep una children may god let happiness dey full una heart always because heart wey they happy na god they bless Not jealous anybody Oh, do your own and at the right time god will give you that full blessing where you need where you go take stand as your own person those of una way be say una dey husband house make una continue nothing there aside. o nothing better pass when you get somebody where you are in the argue even if na quarrel make una dey quarrel but you get somebody wey e be say you and him dey talk no be say you go just dey only you one go just close mouth some people go even die for his house dem no know say dem die for his house so my dear sisters make una look am from that angle o uh-huh. if una do something wey e be say e no right sometimes make we remove pride make we suffer bend down say ah my dear throwaway matter sorry o uh-huh. so may god bless all of us o oh. may god keep us Till next Thursday, my dear sisters. May God bless us all. I want to hear good, good news for our body. Just like as una go dey hear good one for my hand too. May God bless and May God keep you. Till next Thursday. Una bye bye. I love you all. Bye.